turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe muzindutse muratwumviriza muri kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu kuri mwebwe muri karongi muri uganda ni kuri voice of muhabura kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icenda ikisoro ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushika gushyikirizwa na diane ninahazwe mu burundi kwegereza ubutegetsi abanyagihugu biracari kure nk'ukwezi bimwe mu biriko bidindiza umugambi w'ubutegetsi bwegera abanyagihugu birimwo amazone adakwiye nabwo dushimire leta kwayo mafaranga yo kubaka amazone azobabonetse kuko abenegihugu bakeneye prisila zone gusumba rakomeye mu bandi nabo za artikele kenzi zirazirakomeye uyu ni jave ndirakobuca umushikiranganji wa mbere w'u burundi mu hirya nino ku isi leta ya cameroon yabujije impande zitandukanye zirimwo abamenyeshamakuru kuvuga ku bibazo bijanye n'amagara ya perezida paul biya hamaze iminsi ataboneka mu ruhame ibihuha ko yitavye imana bimaze iminsi bicanacana ko ku mbuga ngurukana bumenyi idonido ni mukanya isasi amakuru yacu tuyatangurana na mugenzi wacu thomas kamirindi yaduteguriye ayagezeho ijyanino ku isi muri leta zunze ubumwe za amerika serwakira milton yaracogoye ariko isize ihitanye abantu icumi muri leta ya florida mu majyepfo y'igihugu minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu alejandro mayorkas asobanura ko ari imibare y'agateganyo ko rero ishobora guhinduka abantu barenga miliyoni eshatu ntibafite amashanyarazi imyuzure iracyari myinshi cyane biteye ubwoba by'umwihariko kubera amazi y'imigezi yarenze cyane inkombe zayo sosiyete z'ubwishingizi zivuga ko ibyo milton yashenye bishobora kuzihombya amadolari agera kuri miliyari mirongo itanu tuve muri leta zunze ubumwe za amerika tujya muri afurika cdc afurika ikigo gishinzwe gukumira no kurwanya indwara z'ibyorezo muri afurika iratangaza ko marburg itakiri icyago mu rwanda aho bigeze aha nta muntu uheruka kwandura nta n'uheruka gupfa kandi virusi ntigishoboye kurenga imipaka y'u rwanda no gukwirakwira mu bindi bihugu bivuze ko u rwanda rero ruzaba rwayitsinze neza neza mu minsi ya hafi cyane iri imbere ni dr jean kaseya umuyobozi mukuru wa cdc africa wabitangaje ejo ku wa kane mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mpuzamahanga kuri telefone ku buhanga bwa interineti minisitiri w'ubuzima w'u rwanda dr nsanzimana sabin nawe yari muri iki kiganiro yasobanuye ko marburg yanduje abantu mirongo itanu n'umunani cumi na batatu yarabahitanye abandi cumi na babiri barayikize neza gukingira byatangiye mu mpera z'icyumweru gishize icyorezo kandi ni n'ubushita bw'inkende bwageze no muri zambiya leta ivuga ko umurwayi wa mbere na mbere ari umugabo ukomoka muri tanzania w'imyaka mirongo itatu n'ibiri y'amavuko yageze muri zambiya mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda gushize ariko leta ivuga ko ashobora kuba yarafashwe atarambuka umupaka w'ibihugu byombi isobanura ko yatangiye gukurikirana aho uyu murwayi yagiye anyura hose mu kwezi kwa munani gushize oms ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima yatangaje ko ubushita bw'inkende ari ikibazo cyugarije isi yose ku nshuro ya kabiri mu myaka ibiri bwari bumaze kuva muri repubulika ya demokarasi ya kongo no gukwirakwira mu bindi bihugu bituranye bityo ibihugu bitandukanye byiyemeje gutanga inkingo muri afurika nibyo eugene mukankusi yatubwira ibihugu byiyemeje gutanga ku nkingo bifite zakorewe muri denmark n'isosiyete bavarian nordic cyangwa iza km biologics yo mu buyapani nibi bikurikira canada ubufaransa ubudage ubuyapani espanye na leta zunze ubumwe za amerika perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden mu kwezi kwa cyenda yemeje ko amerika izatanga doze zingana na miliyoni imwe z'urukingo rwa bavarian nordic n'amadolari angana na miliyoni magana atanu ku bihugu bya afurika kugira ngo byunganire urugamba kuri iki cyorezo umuryango w'ubumwe bw'uburayi n'ibindi bihugu biwugize nabyo birimo gutanga byibura doze ibihumbi magana atanu mirongo itandatu na bitandatu na magana atanu z'urukingo rw'ubushita bw'inkende izindi doze ibihumbi magana atatu mirongo itanu na kimwe na magana atanu zizatangwa n'ibyo bihugu ku giti cyabyo inyinshi zizava mu bufaransa mu budage hesipanye malta portugal luxembourg korowasiya otirishiya polonye n'ibindi izindi nkingo ibihumbi magana atanu zizatangwa uyu mwaka na gavi urugaga mpuzamahanga rufasha mu bijyanye no kugurira inkingo ibihugu bifite umutungo uciriritse ijwi rya amerika paul biya yaba arwaye arembye perezida wa kameruni amaze ibyumweru birenga bitanu atagaragara amakuru aracicikana cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga no mu itangazamakuru avuga ko uyu mukambwe w'imyaka mirongo cyenda n'umwe y'amavuko yaba ndetse yaritabye imana ku wa kabiri w'iki cyumweru guverinoma ya kameruni yarabibeshyuje itangaza ko perezida biya ari muzima i geneve mu busuwisi ntibyacubije umuhengeri bituma noneho ejo ku wa kane ifata icyemezo cyo kubuza umuntu uwo ari we wese kuvuga ku kibazo cy'ubuzima bw'umukuru w'igihugu iteka rya minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu paul atanganji rivuga ko itegeko rizahana ryihanukiriye umuntu wese uzabirengaho paul biya amaze imyaka irenga mirongo ine ku butegetsi ijwi rya amerika dusoreze mu burayi perezida wa Ukraine volodimir zelenski arimo arazenguruka kuri uyu mugabane nanone fideli niyo ngabo arabitunyuriramo atubwira ikimugenza muri urwo rugendo rw'amasaha mirongo ine n'umunani aribwa ku mugabane w'uburaya zelenski ariko asaba imfashanyo ya gisirikare n'amafaranga y'imfashanyo yarutanguriye mu bwongereza imbere y'uko ashika mu bufaransa ejo ku wa kane mu nyuma yaho byari bitegekanijwe ko aja mu butaliyano no mu budagi perezida zelenski agize urwo rugendo mu gihe hari ubwoba ko imfashanyo ya amerika izogabanuka niyo donald trump yatsinda amatora ya perezida azoba muri amerika mu kwezi kuza mu masaha ya kare yo kuri uyu wa kane perezida zelenski yarerekanye umugambi wiwe wo gutsinda ingwano arimwo n'uburusiya hari igihe yabonana n'umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza kier stamer n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe otan mark rute abategetsi b'ubufaransa bavuze ko urugendo rwa perezida zelenski muri icyo gihugu kari akaryo kuri perezida emmanuel macron ko gusubira kwerekana ko igihugu ciwe kitazodohoka mu gushigikira Ukraine n'abanyagihugu bayo
Thomas Kamilindi urakoze kuri amakuru hirya nino ku isi waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza ayo muhejeje kumva nshuti bakunzi bacu n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram na facebook ni voa radiyo yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini bya afurika amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika tuyahera mu burundi aho kwegereza ubutegetsi abanyagihugu muri ico gihugu bikiri kure nk'ukwezi zimwe mu ntambamyi ziriko zibangamira umugambi wo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu zirimwo amategeko y'ibwirizwa ritunganya intwaro y'amakomune atarajaho vyavugiwe mu nama umushikiranganji wa mbere yakoranije ku munsi wa gatatu w'inondwi igamije kurabira hamwe aho ubutegetsi bugeze bwiyegereza abanyagihugu inkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika iciye ku bakunzi bayo mu burundi burundi mwisomerwa na tiarive ndayishimiye i kigali mu rwanda iyo nama yari yitabwe n'abashikiranganje abanyamabanga ntayegayezwa babo hamwe n'abayobozi bakuru bo mu bushikiranganje umushikiranganje wa mbere yashaka kumenyesha abo bakozi bakuru bakuru bo mu bushikiranganje ku itegeko rihindura ukugena intara amakomine amazone n'imitumba haritegerezwa kuja mu ngiro guhera mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uza amatora y'abashingamateka n'abakenguza amateka arangiye kuri we iryo bwirizwa rizotuma kandi intwaro mu makomini ihinduka ubutegetsi bukegera abanyagihugu abari bitabye inama basanze izo mpinduka zisaba umwiteguro kandi hakaba hasigaye umwanya muto urongoye ikigega c'iterambere ry'amakomini ati hariho intara za gitega na butanyerera zitagira aho zikorera kuko aho zisanganywe ari hato n'amakomine niko kuko mu itegeko rishasha rigenga intwaro mu makomine hari ibikorwa bizokwimurirwa mu mazone ibyo ni nk'ibijanye no kwandikisha abana gufutisha abapfuye kuraganisha no kwandika ubugeni urongoye zone azoba afise abahanuzi batatu ibyo bigasaba ibiro bya zone byagutse hategerezwa rero kubakwa ibiro by'amazone bigera ku majana ane na mirongo itanu n'imwe gerve ndirakobuca akaba yasabye ko hoje imbere ibijanye n'inyubako z'amazone ibintu byose ntibiteza gukorerwa rimwe ibigunda dukora kimwe kimwe turavye remoye igihugu gifise byo no kuvyumva uko nabwo dushimire leta kwayo mafaranga yo kubaka amazone azobabonetse kuko abenegihugu bakeneye prisila zone gusumba arakomeye mu bandi nabo za artikele kenze zitoba zirakora nk'uko umukunzi w'ishuri rya amerika yabikurikiraniye hafi abivuga ikibazo gikomeye ni ikijanye n'amategeko merekeza y'ibwirizwa ritunganya intwaro mu makomine nk'umushikiranganji w'indero habyarimana francois abona ko mu gisata c'indero hari ibitegerezwa guhinyanyugwa kuri uko babivuze amategeko tuzokuza guhinyanyura ni menshi kandi nibaza n'iyo bya stati generali bidahinyanyura bizogorana ko bazoca bavuga bati umushikiranganji niwe aza guhana umwigisha kandi umwigisha atwagwa hariya kwa musitanteri kuvuga ni ibintu kugira ngo muri fonction publique bazoca baturabira kugira ngo ayo mategeko ahinyanyure n'amategeko ahindura inzego z'ubwo bushikiranganje mu ntara no mu makomine nayo azohinduka co kimwe no mu bundi bushikiranganje hatomogwe uwubagena uwuha abakozi amanota n'uwubahana iryo tegeko rizotuma kandi abakozi bo mu bushikiranganje bagabanywa kuko akazi kabo kazoba kimuriwe mu ntara no mu makomine yo hagati mu gihugu hari rero abazotegerezwa kurungikwa mu makomine ivyo navyo bisaba ko n'abakozi ba leta bazofatwa n'iyo ngingo bategurwa mu mitima nk'uko nk'uko byasabwe n'umushikiranganji w'indero ku bakozi bo mu bushikiranganji bataratahura canke batagomba ko izo mpinduka ziba umushikiranganji wa mbere yabamenyesheje ko amafaranga y'imigambi yahora mu bushikiranganji agiye kurungikwa mu makomine guhera mu mwaka w'ibikorwa w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ushira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ni umugambi wa leta udasubira inyuma kubera rero iyo ndinganizo nshasha bisabwa ko musitanteri wa komine azoba afise ubumenyi n'ubukerebutsi bikwiye bikwiye kuko azoba afise ibikorwa bidasanzwe kandi bisaba uburambe mu bijanye no kurongora abandi no gutunganya neza akazi bitagenze uko hokwama indyane mu bakozi gervas ndirakobuca yaragabishije abashobora gutebya ico gikorwa kumva z'uko bazoba bariko baratunganya itegeko ribakura amata mu kanwa umwe mu bakozi ba leta w'i bujumbura twaganiriye yadusiguriye ko kuduga gukorera mu ntara z'amakomine vyo hagati mu gihugu bigoye cane mu gihe uba umaze imyaka ishika cumi canke irenga uba bujumbura canke igitega bisaba ko imiryango itandukana ugasanga upanze inzu zibiri ukagira n'ibikoni bibiri ibyo nabyo ntibyoroha mu gihe umukozi wa leta asanzwe ahembwa agashahara gato dore nk'ubu nka jewe nigwarije madame aja muri kine gatatu mu ndwi noheza nkaca ndamuta nkaca nja gukora akazi hava nsaba retraite antisipe mugenzi we akora mu nama nkenguzamateka yimuriwe igitega mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu avuye i bujumbura akaba yari amaze imyaka ya cumi n'itanu ati burya kwimuka ntibyoroshe twamubajije tuti igihe wewe wimuka byagenze gute nawe ntiyifuje kuvugira kuri mikoro y'umukunzi w'ijwi rya amerika ahubwo yamwandikiye agira ati iyo umukozi bamwimuye akaja gukorera mu yindi ntara agira ingorane nkuru nkuru zikurikira akenera uburyo bwo kwimuka kugira ngo aronke amahera yo gupanga inzu no gushobora kugira ibyo afungura hamwe n'ibindi bikoresho bya nkenerwa mu rugo rushasha agira kandi ingorane zo gutunga ingo zibiri kuko aba yatandukanye n'umuryango birashika kandi umuntu akabura tike no mu gihe yifuje kuja kuramutsa umuryango ugasanga biramukoze ku mutima kandi ntarangura imirimo yiwe neza kuko aba afise akamubakiye ku mutima mu biharuro bitangwa n'inzego z'igihugu zibishinzwe mu Burundi amwe mu mazone n'amakomine ntagira amazi n'amatara nayo amategeko mperekeza y'iryo bwirizwa rigenga amakomine ntarashigwaho mu gihe hasigaye amezi atarenga indwi ngo iryo tegeko rigenga amakomine rije mu ngiro Thierry Ndayishimiye urakoze tuve mu Burundi tuja muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho ibiziga mirongo itatu vy'abaheruka guhitanwa n'impanuka y'ubwato mu kiyaga ca Kivu vyaraye bishingurwanye iteka vyashinguwe igoma mu burasirazuba bwa Kongo Jimmy Shukrani Bakomera yagiye ahabereye imihango yitabiriwe n'abategetsi ba Kivu hamwe n'abaryango banyakwigendera
aha ni kuri stade de l'unité mu mujyi wa goma aho umuhango wo gushyingura bahitanywe n'impanuka y'ubwato bwo mu bwoko bwa mv merdi yabereye ni imirambo icumi yashyinguwe ku irimbi rya makaho muri teritwari ya nyiragongo yose y'abaguye muri iyo mpanuka bakomoka mu ntara kivu ya ruguru umuhango wo gusezera kuri iyo mirambo wari witabiriwe n'abanyacyubahiro batandukanye b'intara za kivu zombi mu ijambo rye guverineri w'intara ya kivu y'epfo profeseri jean jacques purusi avuga ko ibyabaye byose byatewe n'uburangare bwa bamwe mu bayobozi kazi na ile kop ndio natuma service zote za ibintu dukora bidafitanye isano n'ibyo leta itegeka nibyo bitera serivisi za leta zose kuja mu kaga ubu ubu bwato bwarakoze iriya mpanuka byose ni uburangare bwa bamwe mu bayobozi cyane abayobozi bashinzwe kureba ibyinjira n'ibisohoka binyuze mu mazi ntekereza ko abo ngabo aribo babaye intandaro y'iriya mpanuka ibyo mbivuze nshize amanga ni gute ushobora gufata ubwato butwara abantu ijana ugashyiramo abantu magana atatu magana ane magana atanu wongeramo n'imizigo
guverineri wungirije w'intara y'ikivu ya ruguru komiseri kukalipo polremy world we yumvikanishije ko nyuma y'ubushakashatsi bwakozwe mu bikorwa byo kugerageza ko indi mibiri y'abaguye muri ubwo bwato yita ko ariyo myinshi cyane hagaragaye ko ubwato bwamanutse kugera kuri metero zirenga magana abiri z'uburebure ubwato bukimara gukora impanuka bwacitsemo ibice bitatu ho bwari muri metero magana abiri buza ku cyambu cya kituku hano mu mujyi wa goma impamvu kugeza ubu tutarabasha kubona imirambo myinshi ikiri mwari amazi y'ikiyaga cya kivu ni ukubera ko nyuma y'ibipimo byakozwe ubwato bwasanzwe buri muri metero zirenga magana atanu z'uburebure kandi aho ni ahantu hari gaze nyinshi ku buryo bitorohera buri muntu wese kuhagera dukomeza twihanganisha mwebwe abagize imiryango y'abahuye n'iki kibazo cy'impanuka tuboneho kubizeza ko ibikorwa bigamije gushaka igisubizo kirambye kuri iki kibazo birimo gukorwa abagize imiryango y'ababuze ababo muri iyo mpanuka bavuga ko ibyabaye byateye igihunga gikomeye mu miryango yabo cyane ko hari abagiye babura abantu barenga benshi icyarimwe uyu ni bwana emmanuel mfitumukiza umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo itanu n'irindwi akaba ari n'impunzi yaturutse muri teritwari ya Masisi uyu yapfishije abantu bane muri iyi mpanuka urahangaha hejuru y'ibi byago byabaye abantu bakaba bapfuye mu buryo butunguranye jewe napoteje abantu bane barimo umukazana wanjye n'umwana we madamu twizerimana jacqueline nawe yaje gushyingura abantu be batanu barimo umusaza we n'abarumuna be babiri uyu avuga ko bigoranye cyane kubyiyumvisha niyo mpamvu hari icyo asaba ubuyobozi uyu ni musaza wanjye uri uwo nguwo ndi shangazi we bagiye n'abana batatu yari aturutse iminova kwa nyina iyi mpanuka byanatewe n'ibarabara kubera abantu babuze inzira ariko imana itugiriye neza ikadufungura inzira byose byashoboka girije wa kivu ya ruguru na guverineri wepfo bumvikanishije ko kugeza ubu umubare nyakuri w'abaturage bari muri ubwo bwato utaramenyekana gusa bizeza abaturage ko iperereza ryimbitse rigiye gukorwa vuba na bwangu amwe mu masoko atandukanye yagiye avuga ko ubwo bwato bwari butwaye abantu barenga magana ane ariko nta gihamya idakuka iraboneka kuri iyi nshuro ni imirambo mirongo itatu yashyinguwe ni ukuvuga icumi yo muri kivu ya ruguru n'indi makumyabiri yo muri kivu y'epfo kuva aho iyi mpanuka yabereye mu cyumweru gishize abayobozi bamwe bashinzwe gusuzuma ibyinjira n'ibisohoka binyura ku cyambu cya minova mu ntara ya kivu y'epfo bamaze gufatwa n'inzego za leta mu rwego rw'iperereza ryatangiye kuri iyo mpanuka jimmy shukurani bakomera ijwi rya amerika igoma
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara y'umuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ejo igihe amerika turacabandanye n'amakuru tubafitiye leta zunze ubumwe za amerika itangaza ko kuva kuwa mbere uza ingenzi zose zizokwinjira ku butaka bwayo zivuye mu rwanda canke haheze iminsi mirongo ibiri n'umwe zivuye muri ico gihugu zizobanza gusuzumwa indwara ya marburg amerika ivuga ko iryo suzumwa rigamije kugabanya ivyago vy'iyinjizwa rya marburg muri amerika no kuba yo kwira mu banyagihugu bayo temistokle mutijima aratubwira ibindi kuri no nkuru mu zindi ngamba zatangajwe na leta ya amerika harimo ko kuva kuri uyu wa mbere ikigo gishinzwe kurwanya no gukumira indwara z'ibyorezo cyatangiye gutanga ubutumwa ku bantu bajya mu rwanda bubasaba kwirinda ingendo zitari ngombwa harimo kandi ko kuva hagati muri uku kwezi kwa cumi abagenzi baza muri amerika n'indege barageze mu rwanda kuva mu minsi makumyabiri n'umwe ishize bazajya banyuzwa kuri kimwe mu bibuga by'indege bitatu byateguwe itangazo perezidansi ya amerika yasohoye kuri uyu wa mbere riravuga ko ubutegetsi bwa biden na harris bwiyemeje gukumira gutahura no gutabara byihuse mu gihe hari ikibazo cyihutirwa cy'ubuvuzi ku isi riravuga ko kuva ku itariki ya makumyabiri na zirindwi z'ukwezi gushize kwa cyenda ubwo minisiteri y'ubuzima mu rwanda yatangazaga ko hadutse indwara iterwa na virusi ya mariburu mu gihugu leta ya amerika ikomeje gukorana bya hafi na guverinoma y'u rwanda mu guharanira guhagarika iyi ndwara vuba na bwangu itangazo riti nk'uko twabibonye twese muri iyi myaka ya vuba ibibazo byihutirwa byugarije ubuvuzi ni ikibazo cyugarije isi tugomba gukemura dufatanyije leta ya amerika ivuga ko ikigo cyayo gishinzwe gukumira no kurwanya indwara z'ibyorezo cyagenzuye kigasanga ibyago byo kwandura iyi ndwara muri amerika biri hasi kandi ko kugeza ubu nta n'umurwayi wa mariburu wari wagaragara hanze y'u rwanda itangazo rya perezidansi ya amerika rivuga ko kuva iki gihugu cyamenya ko iyi ndwara yadutse mu rwanda cyiyemeje gutanga inkunga ingana na miliyoni cumi n'imwe z'amadolari yo gukemura ibyankenerwa byihutirwa by'ubuvuzi mu rwanda no mu bihugu birukikije ibyo birimo gufasha mu gushakisha no kuvura ababa barahuye n'abanduye gukumira ubwandu bushya no gushyiraho ahasuzumirwa indwara ya mariburu ku bajya mu mahanga banyuze ku kibuga cy'indege no ku mipaka ihuza u rwanda n'ibihugu bituranyi mu bindi leta ya amerika ivuga ko yakoze mu gufasha u rwanda guhangana n'iyi ndwara harimo kohereza inzobere eshatu zo mu kigo cyayo gishinzwe gukumira no kurwanya indwara z'ibyorezo ngo zirufashe mu muhate warwo wo guhashya virusi ya mariburu itangazo riti nubwo kugeza ubu nta nkingo cyangwa imiti ya mariburu biremezwa n'ikigo gishinzwe gusuzuma ibiribwa n'imiti leta zunze ubumwe za amerika yatanze amagana ya doze z'urukingo rukiri mu igeragezwa ndetse n'imiti mikeya nayo ikiri mu igeragezwa ibyo byageze mu rwanda muri iki cyumweru perezidansi ya amerika kandi ivuga ko iki gihugu cyatanze ibikoresho byo gupima virusi ya mariburu ndetse n'ibyo kwirinda mu rwego rwo gufasha mu kurinda abakozi b'urwego rw'ubuvuzi itangazo riti mu gihe cy'ibibazo tugomba gufatanya mu kurokora ubuzima bwangu guverinoma y'u rwanda yafashe ingamba zo gukumira iki cyorezo no kurengera ubuzima n'imibereho myiza by'abanyarwanda kandi leta zunze ubumwe za amerika izakomeza gushyigikira uwo muhati perezidansi ya amerika igasaba ko hakomeza kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ibyorezo ivuga ko iyo ariyo mpamvu iki gihugu kimaze imyaka irenga makumyabiri gitera inkunga umurimo wo kubaka urwego rw'umutekano mu by'ubuvuzi ku isi ibyo nabyo bikaba bigamije kubaka ubushobozi bwo gukumira gutahura no guhangana n'akaga indwara z'ibyorezo zandura ziteje hirya no hino ku isi itangazo riti nubwo dutabara hari ibibazo imahanga intego nyamukuru y'ubutegetsi bwa biden na harris ni ukurinda abaturage ba amerika mu rwego rwo kugira ngo abanyamerika bagume batekanye turimo gushyira mu bikorwa ingamba z'inyongera ku itsinda ry'abagenzi bagera muri amerika bavuye mu rwanda harimo n'isuzuma rusange ry'abinjiye mu gihugu bavuye muri icyo gihugu ibyumweru bigiye kuba bibiri leta y'u rwanda itangaje ko mu gihugu habonetse uburwayi buterwa na virusi ya mariburu bwagaragaye mu turere turindwi kuri mirongo itatu tugize igihugu inzego z'ubutegetsi zirakomeza gukangurira abantu kwirinda kwegera uwagaragaje ibimenyetso by'iyi ndwara no kwirinda gusuhuzanya bakoranaho mu bimenyetso biranga iyi ndwara harimo kugira umuriro mwinshi kuribwa umutwe bikabije kubabara imikaya umunaniro kuruka no gucibwamo temistokle mutijima urakoze nongere ko ibibuga vy'indege amerika izoza iracisha ko ingenzi zivuye mu rwanda ari icitwa ohere mu gisagara ca chicago icitwa jfk i new york n'ica washington dallas hano mu icungararo y'umurwa mukuru wa amerika i washington na dc muri amerika kandi mumenya ko abanyagihugu benshi bakwije imyaka yo gutora bemera ko igihugu gikwiye gutwarwa hashingiwe ku vyiyumviro vya gikristu ababibona uko bagwiriyemwo abo mu mugambi w'abarepublika abademokrati ntibabibona kimwe nabo nivyo turabira hamwe mu rwego rw'inkuru zihariye zibasobanurira ibijanye n'amatora yo mu kwezi kuza kwa cumi na rimwe ngaha muri amerika thomas kamirindi abahanga mu bya politiki n'amadini basomera ishusho nyakuri y'iki cyiciro cya rubanda by'umwihariko ku nkubiri irimo igenda ifata intera ndende yitwa Reawaken America bishatse nko kuvuga kongera gukangura Amerika imaze imyaka itatu yashinzwe mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe na Michael Flynn wahoze ari lieutenant general mu ngabo z'igihugu Flynn yabaye kandi agahe gato cyane umujyanama mu by'umutekano w'uwari perezida wa repubulika Donald Trump kuva ku itariki ya makumyabiri na kabiri y'ukwa mbere kugera ku ya cumi na gatatu y'ukwa kabiri mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi avuga ko yahagurukiye gushinga umutwe w'ingabo z'imana abandi bambari bakomeye ba Trump bahise bamukurikira abayoboke ba reawaken america bagenda bazenguruka igihugu bigisha abaturage ku karubanda bavuga ko cyugarijwe ko kiri mu ntambara ngo ntibabakunda kuko badakunda yezu ariko ntibatura ngo bavuge neza abo babanga aba ari bo kandida w'abarepubulikani donald trump nawe arabishimangira
twese turi abarwanyi mu rugamba rwo guhagarika ba rutwitsi abatemera imana abashaka ko isi iba nk'umudugudu n'abakomunisite kuko nicyo bari cyo turangajwe imbere n'imana tuzasubizaho repubulika yacu nk'igihugu kimwe gifite ubwigenge n'ubutabera kuri bose abayoboke ba reawaken america bemeza ko abanditse itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika bashyizemo ko igihugu cyubakiye ku mahame ya gikristu nyamara mu by'ukuri ntabirimo ahubwo itegeko nshinga rivuga ko buri wese afite uburenganzira bwo kwihitiramo idini ashaka imyemerere yabo ituma by'umwihariko barwanya uburenganzira bw'umugore bwo gukuramo inda ku bushake bwe biramutse bibaye ngombwa batandukanye n'abademokarate visi perezida wa repubulika kamara harris ni kandida w'abademokarate mu matora y'umukuru w'igihugu
mureke twese twemeranwe ku kintu kimwe si ngombwa ko uta imyemerere yawe mu by'idini cyangwa se kwibuza kwemera ko guverinoma itakagombye kumubwira icyo akwiye gukora
ikigo cy'ubushakashatsi Pew Research Center cya hano i Washington DC kivuga ko hafi ya kimwe cya kabiri cy'abaturage bose ba leta zunze ubumwe za Amerika batekereza ko Bibiliya yakagombye kuba icyitegererezo mu myandikire y'amategeko yose y'igihugu ariko nanone ku rundi ruhande batekereza ko leta idakwiye kugendera ku idini rya gikristu ijwi rya amerika no ngaha duce dusozera amakuru yacu ya mbere ya kino gitondo kuri mikoro mwari mwazindukanye na diane ninahazwe yakoze nadia taha twari kumwe muhinga bw'ivyuma ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose ahanje turasura mu bindi biganiro ngiye kubatororokaniriza no kubategurira
It's an MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga yakoze byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara